Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyoo haala macaafa Musee faarfannaa Daawitii fi Wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa digdamaffaa Abrahaamii fi Ismaa'eel. Seera uumamaa boqonnaa kudha jaha fi kudha torba. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqayyoo hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa ar- arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjin bara baraan jaalalaan nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota lamaan darban keessa waa'ee Abrahaam ilaallee turre. Har'a immoo Waaqayyo maaliif maqaa isaa Abrahaam irraa gara Abrahaamitti akka jijjiire ilaalla. Seenaa Abrahaam har'a ilaallu gama tokkoon immoo wanta nama hin gammachiisne tokko laalla. Barnoota lamaan sana keessa wanta gammachiisaa Abrahaam keessa ilaallee turre. Har'a immoo wanta nama gaddisiisu, wanta Waaqayyoo gaddisiise seenaa Abrahaam keessa ilaallaa jechuudha. Namoonni tokko tokko raajonni Waaqayyoo hin dogoggoran jedhanii yaadu. Dubbiin Waaqayyoo garuu hundinuu dogoggoranii jiru. Ulfinni Waaqayyoo isaan irraa hir'ateeraa jedha. Roomee sadii lakkoofsa digdamii sadii. Hin, hin dogoggorru yeroo jennu Waaqayyoon sobaa gochuu keenna. Yohaannis saduraa boqonnaa kudhan. Yohaannis saduraa boqonnaa tokko lakkoofsa kudhan. Namoota foon uffatan keessaa Yesus malee hundinuu cubbuu dalaganii jiru. Kanaaf inni cubbuu ilmaan namaa hundumaa baattachuudhaaf danda'aadha. Inni cubbuu waan hin qabneef galanisaaf haa ta'u. Waaqayyo Abrahaamitti saba haaraa isa fayyisaan biyya lafaa hundumaa keessaa ba'uuf jiru akka kennuuf yommuu dubbatu saba guddaa siifan kenna yeroo jedhu ilaalla. Kanaaf Abrahaam immoo obsa dhabee karaa dhuunfaasaa yeroo hordofu ni ilaalla. Saaraan haati manaa Abrahaam dhala hin godhannee hojjettuu Aggaar jedhamtu tokko immoo qabdi. Isheen nama biyya Gibxii turte. Saaraan Abrahaamiin Waaqayyoo dhala godhachuu akka hin dandeenye na godhee jira. Ishee irraa nama maqaa koo kaasu nan argadha jettee Abrahaamitti dubbatte. Abrahaamis dubbii Saaraa ni dhaga'e. Saaraan haati manaa Abrahaam hojjettuu ishee aggaar ishee nama biyya Gibxii sana fiddee akka haadha manaa gootee Abrahaam abbaa manaa isheetti kennite. Kunis Abrahaam biyya kanaan keessa waggaa kudhanii fi erga jiraate booddee ta'e. Innis aggaar bira ga'ee isheenis ni ulfooftee ulfa ta'uu ishee ofirra argitee giiftii isheetiif ulfinna dhoowwatte. Saaraan kanarratti Abrahaamiin anatti balleessuu ishee kanatti situu gaafatama. Ati hojjettuu koo ofitti akka qabduuf anatu siif kenne. Isheenis ulfa ta'uu ishee ofirratti erga argite na tuffatte. Waaqayyo anaa fi sii jidduu haa faradu jette. Abrahaamis Saaraadhaan kunoo hojjettuun kee si harka jirti. Waanuma gaarii ta'ee sitti mul'ate godhi jedhe. Ergasii hojii jibbisiisaadhaan gad ishee qabde. Aggaar immoo ishee jalaa baqatte. Seera uumamaa boqonnaa kudha ja'a lakkoofsa tokko hanga ja'a. Kuni cubbuun Abrahaam dalagee balaa akkamii maatii isaarra akka fide agarsiisa. Abrahaam akkuma waan salphaa, Saaraan akkuma waan salphaa tarkaanfii fudhatan suni Waaqayyoo gargaaruudhaaf wanta dalagan suni saba isaanii irratti hamma ammaatti dhiibbaa guddaa fidee ture. Dubbiin Waaqayyoo ergamoonni Waaqayyoo burqaa bishaanii gammoojjii bira ishee argee akkana jedheen. Yaa aggaar hojjettuu Saaraa, eessaa dhufte? Eessas deemtaa? Anis giiftii kiyya Saaraa jalaa baqachaa ni jiraa jettee deebisteef. Innis gara giiftii kee Saaraatti deebi. Galiitii gargaariin ani saba guddaan siin godhaa jedheen. Dabalees ergamichi ati amma ilma wajjiin jirta. Ilmas ni godhatta. Waaqayyoo boo'icha kee waan dhaga'eef maqaa isaas Ismaa'eel ni jettaa jedheen. Inni akka harree diidoo nama isa falmu eenyullee ni falma. Obbolaa isaa wajjin diinummaadhaan ni jiraata. Ismaa'eel jechuudha ilma Aggaar. Ergasii Saaraan gara giifti ishee deebitee Abrahaamii fi ilma godhatte. Abrahaamis maqaa isaa Ismaa'eel jedhee moggaase. Afaan Arabaatiin Ismaa'eel jedhama. Ismaa'eel dhalatees abbaa saba Arabaa hundumaa ta'e. Yeroo Aggaar Ishmaa'eelin deessu umriin ishee saddeettamii jaa ture. Waaqayyo Ishmaa'eelii fi eeggannoo haa godhu malee yaada isaa hin jijjiirre. Waaqayyo akka Abrahaam hin ariifatu. Kan turu nutti haa fakkaatu malee wanni inni dubbatu ni raawwatama. Kanaaf Ishmaa'eel dhalate waggaa kudha sadii dabre. Waaqayyoo waan tokko illee Abrahaamitti hin dubbanne ture. Turtii keessa guyyaa tokko Waaqayyoo Abrahaamitti ni dubbate. Akkana jedhee umriin isaa sagaltami sagal yeroo ta'etti Waaqayyoo Abrahaamitti mul'atee akkana jedheen. Ani Waaqayyoo hundumaa danda'aadha. Hanqinna tokko malee fuula kiyya dura deddeebi'i. Kakuu anaa fi si jidduu jiru nan mirkaneessa. Akkasumas saba kee nan guddisa. Seera moomaa boqonnaa kudha torba lakkoofsaa tokko. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi gombifamee Waaqayyoof sagade. Waaqayyoo isatti ni dubbate. Inni kun kakuun ani sii wajjiin galee saba soonaan baay'eedhaaf abbaa akka taatu dha. Maqaan kee siichi Abrahaam hin jedhamu. Ani saba soonaan baay'eedhaaf abbaa waan si godhuuf maqaan kee Abrahaam ni ta'a jedheen. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha. Kakuu kiyya atii fi dhaloonni kee eeguu qaba. Soonaa keen nan eebbisa. Mootonni sanyii kee keessaa ni ba'u. Qabeenya guddaa siifan kenna. Anis waaqa siifan ta'a. Dhiirri hundinuu guyyaa saddeettaffaatti dhagna haa qabamu yookiin haa kittaanamu. Saariyaan siichi Saaraa ni jedhamti. Abrahaam fuula isaatiin gadi gombifamee ni kolfe. Jaarsa waggaa dhibbaaf ilmi ni dhalataafi. Saaraan waggaa sagaltamaa immoo mucaa ni godhatti jedhee gaafate. Abrahaam Ishmaa'eeliin naaf eebbis jedhee gaafate. Waaqayyoo hin ta'u. Haadha warraan kee Saaraan siif ilma siif da'a. atis maqaa isaa Yisaaq jettee ni moggaafta. Anis isa Yisaaq Saaraan waggaa dhufu deettu wajjin kakuu nan godha. Dubbiin namaa arjummaa waaqaa hin jijjiiru. Yaanni namaa arjummaa waaqaa gonkumaa hin jijjiiru. Haalli namaa yaada waaqayyoo gonkumaa hin jijjiiru. Abrahaam umriin isaa sokkee ture. Saaraanis umriin ishee sokkee ture. Haa ta'u malee yaada Waaqayyoo gonkumaa jijjiiruudhaaf hin dandeenye. Har'a saba Waaqayyoo ati maal keessa jirtaa? Haalli dhageessu, haalli agartu maal siin jedhaa? Waaqayyoo kee uumaan kee kana hundumaa caalaadha. Gaafii kee amantaadhaan haala hin laaliin eenyummaa kee wanta keessa jirtu hin laaliin waaqa dubbatu, waaqa kakuu, waaqa waadaa siif kenne sana isa hirkadhu. Inni hirkoo amansiisaadhaa maqaan isaa ololaa jedhu. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddaadha. Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagoodha. Akka inni murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu. Caaffata keessatti eenyutu yaada garaa Waaqayyoo beekaa? Wanta hundumaa Waaqayyootu uume. Wanti hundumaa isaan ni jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Roomee kudha tokko lakkoofsa soddomii sadii hanga soddomii ja'a. Yoo nuyi amanamoo ta'uu dhabaannee inni ufii isaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti ni jiraata. Kanaaf saba Waaqayyoo dadhabuu hin qabnu jechuudha. Amantaan salphaadha. Maaliif salphaa ta'e? Waaqayyootu nuuf salphise jechuudha. Waanumaan ni dubbadhe yaada. Dubbii kiyya amanaa. Haala laalinaa. Haala keessa, keessa jirtan hin sodaatinaa. Ana sodaadhaa dubbii kiyyatti abdadhaa nuun jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal shakkaa jirta? Maal sodaachaa jirta? Saba Waaqayyoo. Waaqa abdadhu. Haalli keessa jirtu akka fedhii Waaqayyoo ni jijjiirama jechuudha. Nuti carraa guguddaalee lamaan keessa jirra. Biyya lafaa kana keessatti milkaayoo dhabne illee jireenya bara baraa Waaqayyoo nuuf kennee jira galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Akkanumaan hojii keenyaanii miti, dalagaa keenyaanii miti, badhaadhummaa qajeelummaa keenyaanii miti, hojii haqaa keenyaanii miti. Akkanumaan Waaqayyoo jireenya bara baraa waan nuu kenneefi hawwii keenya. Beela keenya biyya lafaa kana keessatti yoo dhabne iyyuu lafa hin jijjiiramne haala hin jijjiiramne bara dhuma hin qabne karaa gooftaa keenya Yesus Kiristoositiin Waaqayyo akkanumaan badhaadhummaa nuu kenneera. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedha? Yoo nu amanamoo ta'uu dhabne inni ofii isaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti ni jiraata. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa kudha sadi. Kanaaf sagaleen isaa humna waan nuuf ta'uuf, kakuun isaa humna nuuf waan ta'uuf abdiidhaan jiraachuu qabna. Kanaaf amantaadhaan jaala Waaqayyoo saba Waaqayyoo taanee jirra. Waaqayyoo fuula isaa jireenya kee irratti, bultoo kee irratti, bultoo keenya irratti haa ibsuu maqaa Yesuusitiin. Ameen. Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya kudha sadii jaatami jaha finfinne akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila duwwaa sagal afurtami afur duwwaa saddeet saddeettami afur digdami shan irra deebi'aa duwwaa sagal afurtami afur Duwwaa saddeet saddeettamii afur digdami shan jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a waaqayyo isin haa eebbisu.